turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza abakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze mu makuru n'ibiganiro tubafitiye muri kino gitondo muri kino gitondo kuri mikro muzindukanye na jodiana nininahazo nongere ndabahega keye n'ikaze nshuti bakunzi bacu mutsi no munsi twabateguriye iki nk'uko vyama ku minsi yose ya gatandatu mu kanya turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini vya afurika nyuma y'ayo makuru turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma y'ico kiganiro duce tubasusurutsa biciye mu muziki nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika abarwanyi ba M23 baraye basubiye gutana mu mitwe nabo mu murwi wa Zalendu ejo kuwa gatanu umugwi wa Zalendu wigaruriye igisagara ca Kichanga kiri muri teritwari ya Masisi Jimmy Shukrani bakomera arabandanya n'ino nkuru Amakuru ijwi rya Amerika ryacukumbuye ni uko umujyi wa Kichanga wafashwe nyuma y'imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba Wazalendo na M23 kuva mu masaha ya mu gitondo Kichanga ni amwe mu masantere akomeye yagize teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru ni agace gakora kuri teritwari ebyiri ni ukuvuga iya Rucuru n'iya Masisi Kichanga yafashwe na M23 mu kwezi kwa cumi n'umwe umwaka wa 2022 amakuru dukura muri ako gace yemeza neza ko hari habanje kubaho imirwano mu duce tundi turi mu nkengero za Kichanga nka Rujebeshi na Burungu ibyifatwa ry'uyu mujyi byemejwe na Tobiro Kyotobi Kahangu umuyobozi uhagarariye societe civile muri iyo sheferi ya Bashali mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika kuri telefoni umujyi wa Kichanga ah, muri aya masaha ya saa saba n'iminota makumyabiri hejuru gutyo niho umujyi wa Kichanga winjiyemo abazalendu uwo mujyi wose wa Kichanga bakaba bari kuwutemberamo kuri uyu mwanya ahantu M23 n'abazalendu aho imirwano yabyutse ibera ni muri ahitwa Tebero ah, na hariya Isangi nubwo Wazalendo bafashe umujyi wa Kichanga habayeho ikibazo cyinshi mu baturage ni ikibazo twabajije Tobira Kyotobi Kahangu guhera ejo abaturage bagiye bata ibyabo bamwe berekeze muri Kichanga abandi berekeza muri za Nyamitabo hepfo um, abantu barenga ibihumbi mirongo itanu bamaze guta ibyabo ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Serafin Sabimana umuvugizi wa Wazalendo mu teritwari ya Masisi Ah, uhereye saa sita y'aya manywa yo ku tariki itandatu niho twinjiye mu mudugudu wa Kicyanga bisobanurwa intsinzi ya mbere nubwo twe bitatunejeje kuko umugambi ntabwo ari uwo kugarura gusa Kicyanga cyangwa se kirorerwa na nturo ahubwo umugambi ni uwo gukomeza uretse Kichanga babashije kwigarurira uduce twa Nturo na Kirorirwe aha naho ni mu gurupe ya Bashali Kaembe muri iyo mirwano abaturage ndetse n'abayobozi b'amoko atandukanye aturiye ako gace bashinja Wazalendu gutwika amazu yabo mu gace ka Nturo gusa Wazalendu irabihakana uyu ni umuvugizi wayo muri Masisi Serafin Sabimana umwanzi iyo yakubiswe ayo ni amatakirangoyi aba agenda akoresha ariko twebwe urazi ko turi abasangwa butaka kandi ntabwo twatwikira abandi basangwa butaka bagenzi bacu ariko M23 we yashatse kubona itirife no kugira ngo abe yakwerekana ibyo yakwereka amahanga ndetse n'abakongomani muri rusange avuga ko ari twe twayatwitse ariko ntabwo twatwikira bagenzi bacu kuko kubera umutekano muke urangwa muri ako gace kabereyemo imirwano ijwi rya Amerika ntitwabashije kuhigerera ngo twihere amaso kandi tuvugane n'abahatuye ku kibazo cy'ayo mazu yatwitswe kuri uyu munsi urusaku rw'imbunda rwumvikanye kandi mu gace ka Kibumba mu teritwari ya Nyiragongo amakuru dukura ku buyobozi bw'ingabo za Congo FARDC atubwira ko Wazalendu ziri muri Nyiragongo zatanaga mu mitwe na M23 itangazo ryasomwe na Colonel Njike Kayiko Guillaume umuvugizi wa FARDC mu ntara y'Ikivu ya ruguru ryemeza ko M23 yateye ibisasu bibiri mu birindiro by'ingabo z'igihugu kandi ko ari ubushotoranyi Les terroristes du M23 par RDF viennent de tirer deux abarwanyi ba M23 bamaze gutera ibisasu bibiri muri pozisiyo za FRDC ziri ahitwa muri Kibumba ibi rero bigaragaza ubushotoranyi FRDC iramenyesha abantu bose ko izirwanaho igihe ubushotoranyi bukomeje Elle réserve le droit de rire.
ku ruhande rwayo M23 ihakana yihanikira ibyo ishinjwa na FARDC Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M23 leta ya kongo igomba gukora ibintu kinyamwuga ubu ngubu bica abaturage bakabesha ko ari M23 ibica cyangwa se bakabesha ko twebwe turwana na wazalendu M23 ntabwo irwana na wazalendu ahubwo turwana na FARDC ahubwo ibyo bahoza mu kanwa ni ukuvuga ngo abaturanyi barabatera abaturanyi barabatera umunsi ku wundi oya rwose umuturanyi nta kibazo afite uduce turimo kuberamo imirwano tuyobowe n'ingabo za yase zaje kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa kongo muri teritwari ya masisi hayobowe n'izo mu gihugu cy'u burundi muri nyiragongo hakayoborwa n'iza kenya naho muri teritwari ya rucuru hakaba hayobowe n'izo mu gihugu cya uganda jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma Jimmy Shukrani bakomera urakoze hagati aho abanyekongo bagera ku majana atatu nibo bamaze kumenyekana ko bahungiye ingwano ya M23 na wazalendo mu Rwanda mu makuru yacu no munsi ku mugoroba igihe cy'isaha cumi na zibiri turaza kubabwira uko impunzi zahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Nkamira iherereye mu karere ka Rubavu zimerewe mu gihugu cy'u Rwanda ibiharuro bishasha biva muri leta vyerekana ko ku rwego rw'igihugu abana bagera ku bice mirongo itatu na bitatu ku ijana bafise ikibazo co kuzingama ku munsi wahariwe ugufungura neza ikigo cy'igihugu kijejwe imiyoborere cashize ahabona ubushakashatsi bwerekana ko umugambi wo gufungura neza ku bana bose biciye mu bigo bijejwe utari kurakora neza ibindi kuri no nkuru na Sumtakaboyi ari Kigali mu Rwanda ku munsi nyirizina ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere rgb cyasohoye ubushakashatsi bwagaragaje uko ibyo bigo bikora hirya no hino mu gihugu ku mwihariko w'umujyi wa kigali ubushakashatsi bwerekanye ko mu turere dutatu tuwugize hakigaragara igwingira ry'abana bato ubu bushakashatsi bugaragaza ko nubwo uturere tugize uyu mujyi dufite ikibazo cy'igwingira kidakabije ugereranyije no mu tundi duce tw'igihugu aho kugeza ubu ijanisha ku rwego rw'igihugu rigaragaza ko abana bafite igwingira bari ku gipimo cya mirongo itatu na gatatu ku ijana intara y'uburengerazuba ikaba iri ku gipimo cya mirongo ine na rimwe ku ijana naho iy'amajyaruguru ikaba iri ku gipimo cya mirongo ine ku ijana felicien usengumukiza ukuriye ishami rishinzwe ubushakashatsi muri rgb yagaragaje uko abana bari munsi y'imyaka itanu bagwingiye muri uyu mujyi kicukiro ku bigo karere konyine no mu gihugu kabashije kugera kuri kane k'igihugu bo baraharenze kuko ubu bageze kuri cumi na rimwe nyarugenge yari kuri makumyabiri n'icyenda ubu ni kuri makumyabiri n'umunani ikibabaje gasabo yari aranasubiye inyuma kuko kugabanuka byiyongereyeho rimwe ku bijyanye no kugabanya kugwingira kw'abana makumyabiri na gatatu iki rero murabona yuko ni ikibazo gikomeye cyane muri kigali ntabwo bikabije nk'uko ugereranyije n'utundi turere mu bigo mbonezamikurire byakira abana bato abahageze bahabwa indyo yuzuye bakigishwa gukina ndetse n'andi masomo agendanye n'icyiciro bagezemo umujyi wa kigali washyizeho umwihariko wo gushyiraho ikigo mbonezamikurire mu nyubako ukoreramo bigafasha ababyeyi bahakorera kwita ku bana babo madamu yvette banamwana ni umukozi w'uyu mujyi akaba afite umwana urererwa muri iki kigo twagize amahirwe ndabivuga nk'umubyeyi w'umudamu umwana tuzamuha amezi atandatu ayo mezi atandatu numva ko ari nk'impamba y'ubuzima mu gihe kiri imbere iyo hataza kuba hari ECD ntabwo nari kubigeraho aha rero ndagaruka no ku kindi kijyanye n'amasaha yo konsa amasaha yo konsa umubyeyi hano aba afite amahirwe byibura byibura ugereranyije n'ikigero n'umunsi n'amasaha y'akazi umubyeyi ataha yonkeje nk'inshuro enye eshanu ku munsi nubwo leta y'u rwanda yashyizeho ibigo bishinzwe imbonezamikurire y'abana bato ababyeyi badafite amikoro ahagije ntibabasha kubyitabira aba nabo usanga batanagira abo basigira abana bagahitamo kubagendana aho bagiye hose madamu nimugiye chantal umujyanama w'ubuzima atuye mu kagari ka nyabugogo mu mujyi wa kigali ababyeyi bose ntabwo babyitabira cyane cyane abazunguzayi umuzunguzayi ntashobora kwijishura umwana we ngo abe yamusiga mu irerero kubera ko abavuga ati ndagenda hari igihe ntari bugaruke ugasanga harimo imbogamizi akamuheka w'imyaka nk'ibiri n'igice cyangwa itatu akajya agumya akamujyana abateganya ko hari igihe bari bumufate akagenda wenyine umwana agasigara ku musozi abandi babyeyi bavuganye n'ijwi rya amerika bakorera isuku mu mujyi wa kigali bo bagaragaza ko bazi neza akamaro k'ibigo mbonezamikurire gusa ngo ntibabasha kubyigondera natangiye kugakora aka kazi ibirayi bigura ikiro kibaye kigura mirongo inani n'atanu umuceri kiro ari abiri n'itanu ariko wumve ngo umuceri sigeze ku cyarindwi cy'umunani bibiri ariko ndacyari kuri wa mushahara kumva ko nta n'iterambere ubu muri make heza haruzana ntese nabyana yamuzana atese n'iswari n'iri kuvamo n'inzu z'abandi turi umuntu aba yishyura nabyo ngora twuguru kugeza ubu amafaranga asabwa muri ibyo bigo ni hagati y'ibihumbi bitatu kugeza ku bihumbi bitanu buri gihembwe umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imiyoborere myiza urujeni martine yumvikanishije ko ababyeyi bakorera mu mujyi wa kigali aribo bagira uruhare mu kubona ibyo abana babo bakeneye ibisobanuro byatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gahunda mbonezamikurire y'abana bato bigaragaza ko imyaka itandatu ya mbere y'ubuzima bw'umwana ari ingenzi mu mikurire y'ubuzima bwe bwose ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu bwonko n'imikurire bwerekana ko mirongo inani ku ijana by'ubwonko bw'umwana bukura mu myaka itatu ya mbere bugakura ku kigero cya mirongo cyenda mu myaka itanu ya mbere iki kigo kigaragaza ko kwita ku burere bw'umwana uri munsi y'imyaka itanu bigabanya igwingira rye leta y'u rwanda ivuga ko yihaye intego y'uko mu mwaka utaha wa bibiri na makumyabiri na kane izaba yagabanije igwingira mu bana kugeza ku kigero cya cumi n'icyenda ku ijana asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze mu mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara mushikirizwa na venuste nshimiyimana
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izay'indwi gushika izay'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo inzego zishinzwe umutekano mujyi wa goma ziremeza ko abantu umunani bishwe barashwe ku mugoroba w'uyu wa kane muri karitiye ya mugunga abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana goma jimishu kandi bakomera ibi byabereye muri karitiye ya mugunga iri mu zigize komine ya karisimbi mu mujyi wa goma mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo muri iyi karitiye hamaze iminsi havugwa mu bibazo by'amakimbirane y'ubutaka abashyamiranye ni abasangwa butaka n'abandi baturage basanzwe baturiye muri ako gace amakuru ijwi ry'amerika rifite ni uko ibibanza byinshi kandi binini biri muri iyi karitsiye usanga ari iby'abasangwa butaka ibyo bigatuma abandi baturage bashaka kubibambura kuva mu cyumweru gishize umwuka wo gushyamirana wari urimo ututumba cyane aha bamwe mu baturage bafite ubushobozi bashakaga kugurisha bimwe mu bibanza by'abasangwabutaka biherereye ahitwa rushagara muri iyo karitsiye ibi yewe byageze no mu nzego za leta aho abasangwabutaka barega bavuga ko barenganywa n'abafite imitungo kubarusha dore ko bamwe yewe bashakaga ko hagurishwa ku gahato mu masaha y'umugoroba yo kuri wa kane nibwo umuyobozi w'umujyi yerekeje abashinzwe umutekano muri ako gace kugira ngo barinde umutekano w'abaturage n'ibyabo abayobozi b'inzego z'ibanze z'ibanze bemeza ko abashinzwe umutekano berekejwe muri ako gace bagerageje gufunga abasangwa butaka bagera kuri cumi na barindwi basanzwe baturiye muri iyo karitsiye babashinja kugurisha ubutaka batabiherewe uruhushya n'ubuyobozi ibi byatumye abasangwa butaka bigaragambya basa n'abahanganye n'abandi baturage bo muri karitsiye ya mugunga nk'uko byemezwa na bwana muhawe darius umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bavuganye na radiyo ijwi ry'amerika uyu avuga ko habayeho gushyamirana hagati y'impande zombi amasaha nimugoroba abasivili umunani baba prime okipa donc bitwa autochtone hari harimo konfuri cyangwa se urubanza rw'ubutaka nibwo habayeho delegasiyo yavuye kuri meri na muri uko gushwana muri izo mburanyi cyangwa se gushwana na ba nyir'ubutaka urumva bibaye mu masaha gari tadifu gamaze gukura uyu muyobozi yabwiye ijwi ry'amerika ko hahise hapfa abasivili umunani ku ruhande rw'abasangwabutaka bapfuye barashwe n'amasasu abandi batatu barakomereka aha kandi umupolisi wari ufite ipeti rya majoro yahise ahatakariza ubuzima bamaze kugwa rubanda rugufi abantu umunani ndetse n'umumajoro umwe nawe wahasize ubuzima wa komini ya karisimbi kuba bose muri rusange ni abantu icyenda muri umugoroba baguye muri karitsiye mugunga mu bintu by'ubutaka akaba aribyo bazize ibi bishimangirwa kandi na bwana christian karamo umuyobozi wa sosiyete sivile yo muri komini ya karisimbi mu mujyi wa goma birasaba ko ubutabera bwakora iperereza ryimbitse abakora ubu bwicanyi bw'abasivile bakabiryozwa nibyo abaturage bo muri karitsiye mugunga ubu ngubu turi mu kiryo abantu umunani bamaze gupfa abandi batatu barakomereka ibyo biratubabaje cyane rwose twebwe nka sosiyete sivile bajejwe niyo mpamvu dusaba ubuyobozi bw'umujyi gukora iperereza aba babikoze bose bagashyirwa mu maboko y'ubutabera kandi bakaryozwa ibyo bakoreye abaturage abajijwe ku kibazo cy'iyicwa ry'abaturage bo mu mujyi wa goma bishwe n'inzego z'umutekano muhawe darius yabwiye ijwi ry'amerika agira ati ni ikintu kituremereye kuko eh, hari abaturage eh, ba- bari baramaze kuyo- kumenyera kuyoborwa eh, n'abayobozi b'abaturage ariko kuva eh, icyo ubuyobozi bwa gisirikare bwagira mu karere ka kivu eh, harimo ikintu cyo umuntu yabawe na ni complex cyangwa se ni interivale ndende eh, y'umuturage n'umusirikare kuko ibintu byose bikorwa ku muturage ubu wabona ko umusirikare amubangamiye cyangwa se ko amusuzuguye biturukanye n'uko ari umusirikare ntani ajya kurega ntari kujya kurega mu gisirikare ubwo twagerageje kumenya icyo ubuyobozi bw'umujyi buvuga kuri iki kibazo ntabwo byadukundiye twagerageje guhamagara umuyobozi w'umujyi ariko ntiyafata telefone ibi bibaye ukwezi kumwe gusa habayeho ubundi bwicanyi bw'abasivile mu mujyi wa goma aho hari tariki mirongo itatu ukwezi kwa munani gushize uyu mwaka icyo gihe hishwe abasivile bagera kuri mirongo itanu na barindwi ababishwe n'abashinzwe umutekano ubwo barimo bategura imyigaragambyo iyo myigaragambyo yari igamije kwamagana ingabo za loni n'iza yase ziri muri repubulika ya demokarasi ya kongo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi abamugariye ku rugamba bo mu ntara ya cibitoke baravuga ko batitaweho uko bikwiye nko kuvuzwa barasaba kandi leta kubegurira imidugudu begeranijwemo na yehobi eloge wirikanesha Jehan Rungu w'imyaka mirongo itanu n'itanu w'abana babiri aba muri site ya Karurama iri ku metero amajana atanu uvuye ku nkengera z'uruzi rusizi rugabura Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze muri ico kigwati kiri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'Uburundi mu kwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na cumi na kane we n'abandi baba muri iyo site bafise ubumuga butandukanye hari abagendera ku dukinga kubera bacitse amaguru abandi bafise ubumuga bwo kutabona canke bacitse ukuboko canke ukuguru bakinjira ayo mazu bari bafise umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba ubu ivyuma vyabutanga vyarashaje bakaba bari mu kizime iganiro ry'amerika ko ari ikibazo gikomeye ubu rero turi mu kizime murabona n'ahantu tuba ngene hegereye rusizi hari umwijima ukomeye cyane ikintu badufashije amazi turayafise ariko twari dukeneye umuyaga nkuba byihuta nk'ubu murabona umuntu agendana ubumuga agendera ku gasheze rurambe kube kiye byasaba yuko uwo muntu yoca ahantu habona murabona n'ahantu badushize ko ari munsi y'umusozi biragoye cyane yakuba mumenyesha amakuru ariko igisonga uwo mugabo yamaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri mu gisirikare c'u Burundi kurusha ni ukubona habaye ata rupapuro ruhamwegurira nk'itongo ryiwe agira tumaze imyaka hafi cumi igira ikwire turi muri aya mazu ntitugira ibituranga ntitugira im- impapuro ndangatongo kandi nyakubahwa umukuru w'igihugu yirirwa ara- aravuga ko n'abarenganijwe ba- agomba kubarenganura kuko nti- wum- ntitwumenya yuko twabaye abagererwa ari twe twabaye abagererwa twenyene kubera tugendana ubumuga izi mpungenge ijwi ry'amerika ryazibajije colonel Floribert Uyereke umuvugizi wa FDN mbere igisirikare c'u Burundi leta yatanze ayo matongo ibona impamvu kuko yashatse gufasha abantu bahoze ku rugamba bakomeretse bidasanzwe rero borema nta leta izosubirana ayo matongo kandi bishitse uwahoze ku rugamba akitaba imana itongo rica riba iry'umuryango ariko ivyo ntibinyura ntiruhungwa yamugaye amaguru atanga akarorero ka bamwe mu bapfakazi n'imfuvyi zisigwa na bagenzi be ubu batagihabwa imfashanyo abo twatumye ngo baje kukibaza bavuze bati ahubwo genda bitegure abo bantu harimwo abasigwa yuko ayo makara batazosubira kuyaronka n'akarasiyo batazosubira kukaronka ico rero twagomba mukidushikanire hejuru jean de dieu ndikumana ni umukuru wa site ya karurama uwo mugabo w'abana cumi afite imyaka mirongo itanu yacitse ukuguru kumwe ikimubabaza cane ni ukubona we na bagenzi be batavugwa kandi baravyemerewe yahoze arwanira muri umwe mu mirwi yagwanye igisirikare ca kera niyo banditse amasezerorande amabekiye abantu tumwagaye dukoresha nk'ibyanditswe mu kw'icenda k'umwaka uheze n'ubu ntibiraboneka tugomba dusubire ku nzire mu kundi kw'icenda bitaraboneka none wumva ngira barabonye ko twakize mbabo rero barabonye ko twakize ntibadusubize ku kazi nta kare bamwe bamwe turonka agasara kuko bamwe nta gasara turonka ntaduhembe nta kare dusubire ku kazi naba bakaba babona ko tutarakiranira ntibaduhe ibyo twemerewe n'amategeko none nk'abantu twakoreye igihugu tukamugara ku rugamba none twose tubihabwa mu byo twandikiwe duhabwa ahubwo nagira ngo n'ibindi botwongerereza imfasanyo bakagira ati aba bantu bakoreye igihugu reka tubongerereze ku mfasanyo nabo babeho nk'abantu nk'abantu Hussein Ntirame bawe imyaka mirongo itanu bakaba afite inzaro zitandatu nawe n'impumyi uwo mugabo yahoze ari umuroberi yemeza ko atagihabwa imiti uko yahora kare twavurwa kane mu mwaka ariko ubu ni kabiri mu mwaka nk'ubu ntibaraza no kutuvura kandi hariho abantu bama ku miti bafite indwara bafite indwara zitandukanye Eh, na jewe eh, buri mezi atatu ndakenera umuti kanaka bivanye n'ubumuga bwanje mbwa hari uwundi ahera ku wa mbere akazoshika ku wundi wa mbere w'umwaka amira ikinini bidakunda yuko hocamo n'umunsi atameze ikinini rero nk'uwo iyo bicanganye usanga bi- bimugora Colonel Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko ikibazo kiriko kirigwa Eh, abahoze ku rugamba kandi baravurwa igihe cyose bikenewe ariko hagiye gushika imiti kabura mu mafarumasi bigafata igihe kugira ngo iboneke ariko igihe cyose bituye ibiro bikuru bibajejwe baravurwa barapimwa hariho umuganga yamabakira ibitigiri bitangwa n'ikigo sadaka kiraba iterambere ry'abahoze ku rugamba mu burundi byerekana ko bagera ku bihumbi umunani abamugariye ku rugamba muri bo bashyizwe mu bigwati bimwe abari ibintu n'ibindi bakavuga ko ari urugero rwiza rwo gusubiza hamwe no kunywanisha abahoze barabana y'ingwe eroje urikaneza ijwi rya amerika
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa inomero yacu ya whatsapp ikurikira agataraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu nabibabwiraga mu ngingo nkuru umurundi imyaka makumyabiri n'ibiri emili rakoze warangije gusa amashuri abanza aherutse kubyaza umuriro w'amashanyarazi akagezi gato ko ku musozi wa murenge mu ntara ya rumonge yatangiye gucanira bamwe mu bahatuye inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyerive ndayishimiye tukubona ariko abitanga kwidandikanya twabaza tuti "Mane ujya mu nkungu ararwaye mu mutwe ni ibisazi ibyo bamuroze ni biki uwareka aravuga nemire irakoze bataziriye madiyode ni umuhungu akiri muto w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yarangije amashuri icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku ishuri shingiro rya kiyagayaga ahari n'aho asanzwe avuka ni muri zone rusabagi komine burambi y'intara ya rumonge afatiye ku kagezi gato cane kahavuka kitwa nyamihire kari hagati y'imisozi ihanamye vyiregwa na mahanga yarahinguye umuyaga nkuba ungana na kilowate zeru n'ibice bitanu asigura ko yifashishije ivyiyumviro byamuje mu mutwe ku bijanye n'uko umuyaga nkuba woba uboneka ahitamwo kubishira mu bikorwa ngo arabe ko vyokunda mubona nasoboye gusikana hano nasoboye kwerekana ntaho nabyize binzamwo gutya hanyuma nkabona nkabona ko nobikora hanyuma maze kuba ndabikoze nkabona n'intambamyi hanyuma nkiga ukungene iyo ntambamyi noyikura mu nzira mu buryo budatahuritse neza akoresheje akanogo gakikujwe n'akayungiro gakozwe mu misurisuri kariha n'imetero imwe y'ubujakuzimu mu kwegeranya amazi y'urugomero nk'isoko umuringoti umwe yagiye arungikanya apfundikishije ibitambara ukamufasha gutwara amazi kuri metero ijana na mirongo itanu aho yayegeranirije n'ikigega kimufasha kuyazigama mu gihe c'ici ngo ntakame ico naco kikagira uburinganire bwa metero kwadarato zibiri hamwe n'ubujakuzimu bwa metero imwe n'ibice bitanu emili rakoze madiyode amenyesha ko byamutwaye inguvu mu kuhatunganya nahereye mu bihe bigoye cyane hano hantu hari ahantu bwa kera hari hameze nabi hari manga nini nabanze kuzibira nkoresheje uburyo bubayebaye amabuye hamwe n'isima kugira ngo nsobore gufata pante y'igitiyo murabona ko nasoboye no kwimba igiti kugira ngo nkano ndayicisa nca rero ndagomera kugira ngo ya mazi nzoba nkeneye mwa ca gihe ciyiki azoba akwiye mu gihe cy'imvura nayo azoca hejuru akarengana mugabo ajya ategekanijwe nkayaronka runo ruzi nakagezi kuzura naciye nkora aka itiyo ndayitobagura kugira ndonke ka kayungiro hanyuma sangera sandonka ukungene noronka utwiso duto duto twinzirwamwo n'ay'amazi ico ciyumviro yakigize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atangura gushika ku ndoto ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umunsi yatangura kwakiriza inzu ya mbere ku mutumba murenge nk'uko yabibwiye ijwi rya amerika yatanguranye umuyaga nkuba muke cane bitewe n'intambamyi z'ibikoresho n'ubuhinga budashemeye natanguye kuronka volt mirongo itatu na zitanu wari umuyaga nkuba ariko nta nguvu wari ufise nta bushobozi bwo kwasa itara wari ufise zitiyo mu kuzifatanya ngiye kuraba iyi tiyo uko isanzwe imeze urabona ko nka ngaha imbere igonze wagenda haguramye ukuntu urabona ni habi cyane kabisa hanyuma niyo naca ngenda ndaturira kugira ngo igondame cyangwa iduge cyangwa irarame kugira ngo nsobore gu- gukatakata ahantu hose ubona murabona ko nasoboye no kwimba igiti kugira ngo nk'ahantu ndayicisa mu kigega yegeranirijemwo amazi mu kuyazigama yayaciyemwo imico ibiri hamwe yashikira amazi arimwo imicafu agaca yungururwa n'akayunguruzo yashizemwo nako kakabona gutanga amazi asohokera mu miringoti ibiri iyo nayo yayishize ahantu hashunguruka cane kugira ngo ashika aho atangire umuyaga nkuba afise inguvu nyinshi cane naho ni muri tribune ikozwe mu kigunguru cashaje n'ibindi vyuma vy'ibisigarira vy'imoteri zitagikora ubwo buhinga ageze ko bumurosa umuyaga nkuba wa voltez iri hagati y'amajana abiri na mirongo ibiri n'amajana abiri na mirongo itatu n'indwi izo nazo aca azicisha mu kindi cuma ca transformateur yikoreye ubwiwe mu nsinga yazingazinze gutyo kikamuha umuyaga nkuba ungana na kimwe ca kabiri ca kirowate ababa muri ako karere haba ababanyi abo yahaye umuyaga nkuba canke mu ntwaro barashima ko igikorwa ca Emile irakoze cahinduye byinshi mu mibereho yabo abitanguye gukora kibahinduye ikintu kinini kari hani wacu ntihabona mugu hasigaye habona nawe wacu ni mu gisagara hasigaye mwe ni ku murango mbega ugenda i bujumbura twebwe turasima kuko ubu tuba ahantu habona ubu muhira nta kibazo abana barayakoresha hageze ku mugoroba abana baricara ngaho bakazingurura amakaye bagasubira bakiga bagasubiramwo hamaze guhinduka byinshi kuko aho umaze gusika nta masura bagikoresha barasariza amaba- amatelefone amaradiyo amasagufu bavuza nuko inyuma y'imihana cumi n'itanu amaze guhereza umuyaga nkuba nayo ikamurihira mu mugwi umwe wese agatanga ibihumbi bibiri n'amajana atanu by'amafaranga y'amarundi ku kwezi ngo afise iyindi mihana mirongo ibiri n'umunani n'amashengero atanu bariko bamusaba ko nabo yowubaronsa ariko akagira intambamyi yo kutagira ibikoresho bimeze neza hamwe n'ubuhinga bwo gutanga umuriro bituma hari umuyaga nkuba utakarira mu nzira hamwe n'amazi make y'ako kagezi abo muri ako karere barasaba ko Emile irakoze madiyode yoshigikirwa gutyo n'abandi bashikirwe n'umuyaga nkuba nosaba yuko nk'ibintu akibuze nk'ababishoboye bomufasha bakamuterera aha muboneye turiko turavyitegereza mu by'ukuri uyu mwana ni uwo gusigikirwa emile murakwiye kumufasha kugira ngo atere intambwe aduga kuko hariho ibintu atarashobora kuronka abo mu ntwaro kuri iyo mitumba bavuga ko umwitwarariko wabo ari uwo guhimiriza abahaba gukingira ico gikorwa nk'uko ari cabo eric madiyode afise iciyumviro co gukora urundi rugomero rushasha rwagutse rw'inguvu nyinshi mu ruzi yove ako kagezi nyamihire kisukamwo gutyo akakiriza amatara zone yose bikunze akakiriza na komine arasaba abari mu bajeje ibijanye n'umuyaga nkuba n'abandi babishoboye kumushigikira mu kumurosa akaryo ko gukarihirizwa ubwenge no kongereza ubumenyi urakoze Thierry ndanyishimiye hano turangirije aya makuru y'ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kwa mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi inshuti gito ikugoroza intege z'ikijumba murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
akabino nga duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikro mwari mwazindukanye na Joy Diane Ninahazwe yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi yacu mu kanya tuca tubasigarana bagenzi bacu mu kiganiro c'umuziki